radiyo hijuru y'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano munsi ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane na nina hazuye indongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya kuri uno wa kane no kuwa gatanu sentare nkuru y'ipari mu bufaransa izokumviruza urubanza perezida w'uburundi pierre nkurunziza aregwamwo umushingamanza wo mu birigi bernard mangin hamwe n'umwanditsi w'umurundi david gakunzi ibyo byose biri mu rukurikirane ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpanavyaha bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba
uyu ni metre armel niyongere ni umwe mu bazokunganira metre manga na gakunzi muri urwo rubanza baregwamwo na leta y'uburundi turabigaruka ko mu ntango za kino kiganiro mube hafi y'amaradiyo yanyu ku idonido iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze ku munsi wa kane no kuwa gatanu w'ino ndwi sentare y'ipari mu bufaransa izokumviriza urubanza ruregwamwo umushingamanza wo mu birigi ariwe bernard manga hamwe n'umwanditsi w'umurundi david gakunzi bitwariwe n'umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza bagirizwa ububeshi no gushikuza mu makuru avugwa ku bwicanyi bwaba bwarabereye mu ntara ya karusi mu burundi ayo makuru yaciye kuri televiziyo mu bufaransa yitwa france 3 mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu i kigali pierre claver niyo nkuru inkuru metre bernard menge na david gakunzi bagirizwamwo niyerekeye ireresi yaciye kuri televiziyo france 3 itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yavuga ko mu ntara ya karusi urwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambi uri ku butegetsi cndfdd waba rwariko rwica abantu iyo reresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemwo metre bernard menge na david gakunzi bahawe ijambo n'iyo televiziyo bemeza ko ubwo bwicanyi bwabaye abo bagabo baseguye ko abishwe bari abatavuga rumwe n'ubutegetsi inyuma y'amatohoza ahanitse byabonetse ko ururimi abantu bari muri iyo reresi bavuga atari kirundi ahubwo ari gihawusa kivugwa mu bice vy'uburengero bwa Afrika mu bihugu vya Niger na Nigeria kandi ko ayo masanamu atarayo mu Burundi aho niho umukuru w'igihugu c'uburundi yafatiye mu kwitwarira abo bagabo babiri perezida petero nkurunziza abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihe urwo rubanza ruzokumvirizwa ku minsi ya kane no kuwa gatanu muri iyo ndwi ipari mu bufaransa umwe mu bazokunganira menge na gakunzi avuga ko ari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege metre menge kuko ari mu bashingwamanza bakurikirana dosiye y'ibirego vyatwawe muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi ivyo navyo ni ibirego vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikekwa gukorwa n'inzego za leta mu kiganiro cyihariye metre armeni yongereye ahaye ijwi rya amerika avuga ko we na bagenzi we muri sentare ipari bazoboneraho akaryo ko gusubira kuvuga amabi akogwa mu burundi ibyo byose biri mu rukurikirane ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokerwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushingwamanza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba ariko twebwe dusanzwe dukorana n'urya mushingwamanza w'umubirigi e, Bernard Menge ubwambe tuzoja kumushigikira ipari mu Bufaransa kugira twerekane neza yuko ivyo bariko baravuga e, vyabereye karusi canke bibaza ko bariko baragiriza urya mushingwamanza ariko afashe imiryango inzira kare akarengane yuko ari kugira bamubuze umwuga ariko arakora Tuhere- twongere twereke iyo sentare amabi akorwa mu burundi ubwicanyi bukorwa mu burundi Metre Niyongere avuga ko bitazobaca intege mu rugamba batanguye rwo gutwara ibirego irahe muri CPI.
ahubwo twebwe biko biduha inguvu kuko biko biduha umwanya wo kugira dushobore kwereka amakungu ingene ivyaha vy'u Burundi bikorwa kandi bikorwa vyigishijwe n'inzego zitwara Uburundi e, nibaza ko ari akaryo keza kugira bashingishe urubanza mu bihugu hari ubutungane kuko bazobona neza yuko ubwicanyi bikora mu Burundi bwategerezwa gukurikiranwa cyane n'amakungu hari n'aho e, batazi biri kubera mu Burundi tuzobibereka two turabitegura vyose Naho biri uko Metre Niyongere nawe nyene aremera ko ireresi yerekanywe atari yo mu Burundi.
irya reresi berekanye si reresi yabaye yafatiwe mu karusi ni reresi yabaye mu bindi bihugu ni reresi yariko irigishirizwa ko imbonerakure eh, kugira baje ku kwica abantu bisunze ivyo babonye Namubajije ko bitazohava bigaragaza ko n'ivyemezo batanze muri CPI atari vy'ukuri.
oya ivyo nibaza yuko ubutungane kugira bushobore kwemera kugira amatohoza mu vya- mu bintu baba bafise dosiye bafise baba bafise ivyerekana neza yuko icaha cakozwe kuko iyaba ivyo twatanze atari vyo nibaza ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha irimwo abacamanza n'abashikirizamanza bakomeye bafise uburambe mu kazi batoshobora gukorera ku bintu bi- bi- bi- bitagira aho bifatiye ikindi naco nuko murazi ko hari n'umugwi w'amatohoza wa oni umaze kwerekana amaraporo atari make kwerekana yuko ivyaha bikorwa mu burundi ari ivyaha eh, vy'agahomerabunu urumva si si sentare mpuzamakungu yonyene hari ibindi vyose bisunga kugira bashobore kwerekana neza yuko ivyaha biriko birakorwa mu burundi ari ivyaha bikurikiranwa n'amasentare mpuzamakungu nka sentare mpuzamakungu mpanavyaha n'abayobozi ba televiziyo france 3 nabo nyene baritwariwe umukuru w'igihugu c'u Burundi petero nkurunziza abagiriza ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitarizo leta y'u Burundi yagiriza abo bagabo kandi ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi n'uwo metre armen yongere umwe mu babunganira ntarabwa ryiza n'ubutegetsi bw'igihugu ciwe yamarabo nabo bavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bubahora kuvugisha ukuri no kudoma urutoki ku vyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu baramaze gushikana mbere ibirego birenga igihumbi n'amajana atandatu muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muramenyereye ko nkano mango ca tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini hamwe n'abandi bakurikiranira hagufi ivy'ukwemera batanga inyigisho z'ijambo ry'imana bacishije ku mbuga ngurukanabumenyi bakwiye kugira aho babarizwa mu masengero asanzwe azwi n'amategeko y'igihugu bivugwa na bimwe mu- na bamwe mu ndongo z'amasengero basaba kugira abarongoye boye gutwarwa nyabuhururu ni muri kino gice ca kabiri ku bijanye n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi kigiye kuremesherezwa i Bujumbura na mugenzi wacu Diane Ndonse n'ubu atangura twibutsa abatumire bari basangiye ikiyago ca mbere nabo bagiye kubandanya basangira ica kabiri turi kumwe na patiri Dieudonne nibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha amakuru muri diocese nkuru ya bujumbura turabaramukije bwakeye namwiriwe turi kumwe kandi na Roland Rugero umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere namwe bwe turabaramukije mwaramutse Diane mwaramutse nabo turi kumwe ngaho twakire n'umuvugabutumwa Jimmy Irambona wo mu isengero Oasis Christian Center namwe bwe turabaramukije yego ndabaramukije Jimmy mwebwe musanzwe mukoresha izo mbuga cyane mbega icyo kiganiro mutanga 7 minutes dans la parole ariko bavuga hanini ko ari kubanza kwiga umuntu akigishwa mwebwe biri mu byo mwigiye si ibintu je nashotse nza niyadukiza canke umuntu ari ngaho mibarabara oya narafashe umwanya wo kwiga narize institut plus de 2 ans harundi mwaka nize ango naragize nk'imyaka itatu n'ijambo ry'Imana non seulement nivyo nkora ndafise abarongozi ndafise umwongere abikurikirana abazi ivyo ndimwo yumviriza ivyo ntanga akagusovera ashaka kubwira ati ahantu uragaba aka kantu uriko uravuga si vyo kumbura ugiye mu maherezi canke kumbure ahantu ni mukuri gumaho marerezi uno munsi rero ikigoye nuko biragoye ingene wohagarika umuntu ari wese yadukiza atanga information sinibazi yuko uno munsi umuntu wese anonsa information ikintu ca mbere agira abanza kuja kwiga ubuzima bw'uwayitanze antwa ugiye kuraba ibice vy'abantu bagira ibintu nk'ivyo usanga ari bo bake kuko ama information ahari ni menshi arasirikira kandi hari abantu exactement ariko aratanga ibintu necessairement bitari vyo biriko birica biriko birasambura ni nkuko usanga mm -hmm. amakuru atandukanye anashobora gutanga si gusa mu butumwa ashobora kuba ari mu baririmbyi ashobora kuba ari mu banditsi ni kuvuga biri ahantu hose reka twumve ico patiri Dieudonne avuga muravuze ko bigoye ko kubuza abantu ko bagira ivyo bashira ku mbuga mm. mbega ababisoma mu babwiye iki uno musiga pati cyo bwa mbere nabanza kubwira abakirisu nk'abakirisu bagatoreka bobo iwacu nuko tubasa kubisha mu bwitonzi bwinshi kandi naho mugenzi wanje avuze ati biragoye kumenya ninde yavyanditse nki kwibaza bavyanditse iwacu ico kintu kirahambaye cane inyigisho iva he ivuye hehe abakisu barafise uburenganzira bwo gusabikanya ukwemera kwabo mugabo ko umuntu ahaguruka agatanga inyigisho akigisha hariho ibibanza n'ibiringo vyateguwe umuntu yigishirizamwo kandi ngaho no kuhitondera kandi kuko muri ivyo ku mbuga ngurukanabumenyi birimo canke woja ku mbuga ngurukanabumenyi bafise ikibanza ni ukuvuga ugomba gutangura ngo utange nk'inyigisho nk'izi zivuga mm. wigisha ibintu bikwirikirana ico gihe vyiza nuko woronka ubu uburenganzira bwo kubikora mm. canke bigaca nk'ubu tuvuge mvuge mu byumvikana turafise page facebook ya diocese nkuru ya bujumbura ugomba kwigisha iyo nyigisho igazanana muri page facebook ya diocese ico gihe urafise couverture vyumvirijwe vyemewe canke vye wabisabwe baguhaye ijambo twumvirize naka ukabihabwa n'uwubifitiye uburenganzira ico gihe abakirisu bavyumviriza n'umutima munda kuko bavuga bati reka twumvirize jimi ico adushikiriza reka twumvirize umukirisu wo mu kininde wo mu kinama wa hehe avuge akiga yigisha mugabo aciye muri ya wamuhora uzwi l'authenticité du message bizananye he ninde yamuhaye ubwo burenganzira ivyo birafasha ikindi kintu mbona gihambaye abakirisu tubabwira bo kwitondera eh, Jimmy yavuze ngo arafise ishengero yegukira arafise n'abakuru mugabo umundi muntu ahagurutse agatanga inyigisho kandi abantu bakaja inyuma ni inyigisho ziri eh, twavuga iyi negrise virtuelle mvuga mu kirundi namwe twumve ko ni ishengero ridafise ikibanza ahantu none ni ukwitonda biramaze kuboneka ngaha no muri kiliziya gatolika nyene yuko kubera gukurikirana ari papa ari abandi bantu izindi nyigisho zica mu vyuma ari ukwegera cane gusoma no gutegera ivyandiko kugira umuntu bimukomereze kwemera umuntu ashobora gusanga yamadutse ku ishengero runaka agasigara ari mu kirere une église virtuelle mm. une fois même iri désincarnée idafise ahantu mu ntaba mu mm. gihe ecclesia iryo jambo mu kigereki risigura abantu bahamagawe bagahurira hamwe basangiye ukwemera bagasangira urugendo mm. none ibi vyuma ntibidukure mwima sengero yacu mm. ngo rusange dufise ukwemera ko kwi telefone mm. no kwitondera cyane ariko hariho abavuga yuko bafise ababafasha nabo bahuriye kuri izo mbuga nyene
gufashanya turabikora natwe twebwe nk'ubu mukirisu gatolika ari ntumbazi ari ku isi akubonye je kuri facebook ndi patiri biraboneka ingene nambaye arashobora kunyandikira akambaza akansiguza tukayaga sindamuzi ntanzi mugabo yanyizigiye kubera yibaza ko ibyo abona ari byo tuvuge gutyo hanyuma rero tukayaga birakomera bigatera imbere mugabo igisabwa byiza uwo muntu ndateba nkamubwira nti genda urondere umuntu naka patiri mwegeranye muvugane ibi dukoze birafise ikibanza cyabyo mugabo urakeneye guhura n'umuntu ya kominikasiyo y'ukuri Eko, abarundi benshi ubuye basigaye bakoresha rezo bakoresha cyane whatsapp Eh, kandi haraca ko ubutumwa bwinshi muti rero bareke kubwumviriza mu gihe batumvise isengero buje buvamo kuruta ko buva ku muntu buve ku isengero yego je mu mu burundi ruhande niko novuga Bo, sinzi jewe uh, kuri iki kintu uvuze ndiko ndahuza cyane n'icyo patira ariko aravuga biragoye uno munsi ngerageje kubiraba biragoye kubuza umuntu kumviriza ikintu kuko ubu nyene naho yoba ari umuntu dufate wo mu ishengero sengeramwo ntushobora kumucunga ama information asirikira ni menshi muga iki kintu patire ko aravuga kirakomeye fiabilité iyo information uri kurumva kuko abantu kanaka barashaka gutanga ama information canke ama audio mugabo uyo muntu ninde abarizwahe kuko kimwe mu bintu ariko aravuga uno munsi usanga bibi canke biteye ubwoba ni uko usanga exactement hari abakristu canke abantu bakubwira bari virtuel atanahamwe abarizwa atanahamwe bamusanga mugako akwereka ati ndiko ndabwira abantu benshi ndiko ndafasha abantu benshi mugabo abantu ntibazi wewe uri hehe ubarizwahe ni nkuko ndashaka kubwira nti ndi responsable ya message ntanga hagize ikibazo icyo ari cyo cyose nsengera ahandi mu kinindo aveni du large nimero ndi munsi y'uburongozi bw'umwungere pasiteri diodone nahimana ni kuvuga ngo bategereza kumenya uyu muntu ninde abarizwahe kugira ngo n'ikintu icyo ari cyo cyose yoba ariko arigisha kitari cyo bavuga ati hari ibintu ariko aravuga bitari byo nimugende muraba uyu muntu mugabo ntushoke gusa wakira ama information ngo nuko yaciye kuri whatsapp ngo nuko ryari ijambo ry'imana mugabo ntuzi uyu muntu uwo ari we ntuzi aho abarizwa ntuzi ibyo ariko aravuga mbega ninde ashobora kumukosora igihe ibyo ariko aravuga yahuvye kuko byo ushobora gushika nicaro numva umengo ndiko ndagerageza nanjye kugaruka iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
patire twamuciriyemo Eh, bon, nziko ego me na- nari nagombye gutanga nk'akarorero umunsi umwe hariho umugabo n'umugore bariko bararaba ku televiziyo baraba umupira bagira ane bigi- biraryoha hanyuma umu haragera kuja mu misa umugabo abwira umugore ati nono reka nta byo kuja mu misa reka tuyirabe kuri televiziyo urayibona imisa kuri televiziyo Canke iraryoshe kuri vraiment.
radiyo.
canke kuri radiyo nono yari televiziyo kubera uramukura umupira se biraryoshe tele- harakurikiye imisa turayiraba imisa umugore yari umukisi naramukunze cyane yaca avuga ati ok nta ngorane reka turaba imisa kuri televiziyo mugabo urazi ko haca kwikira imisiyo kwizine nayo duca tuyiraba sinteka ok nonke reka rero tu- tugire ukwemera kuri televiziyo tuzogira tuzofungura no kuri televiziyo nyene ni ukuvuga rero ubuhinga ni bwiza burafasha mugabo tubuhe ikibanza cabwo cyane cyane muri ekleziya hariyo ikintu bita ubukuru n'ubushobozi bwo kwigisha iwacu ni ikintu gi- kiri sakare turacubahiriza inyigisho nize mugabo twumve uyitanze navuge ko ni patiri naka ishikirije abakirisu muri kadire iyi n'iyi n'iyi umukirisu nawe niyigishe mugabo ace muri izi nzira zizwi twumve ko yayigishirije mu iparuwasi runaka iyo nyigisho yayitangiye hanaka inyigisho yagiye muri muri sedikome wacu tukamuha mikoro tuka- tukamwinjiza mu kiganiro akigisha ico gihe umuntu wese ashaka kuvyumviza kuri whatsapp akavuga ati inyigisho yatanzwe na naka yatangiwe ahanaka irashobora gukwira hose kuko irafise uwayihaye uruhusha rwo gusohoka ico gihe imitima y'abantu ntituyiretse ngo ihitanwe n'imiyaga yose igihita Eh, ni- nibiri muri formation yo guha abakirisu muri bino bihe yego Ego, nari navuze ntimbe ikijyanye n'uko mu gukorana n'abantu b'abahinga muri ibyo we cyane nubwo nka Ekereziya Katolika ibisanzwe ifise nawe ngira ngo abahinga ba ariko uwaba yigenga akavuga ati ngiye muri eh, muri iki kinyamakuru nk'icaba Holland akavuga ati Jimbere.
ngiye muri Jimbere Eh, uwo nta kibanza yashobora kuronka mwebwe mu byakira gutega Holland oya nibaza yuko nk'uko eh, bariko barivuga abantu bose wumva utanguye kuvuga ifa ko na uca wiha n'uburyo bwo kugira ngo ushobore gushikira abo bantu ifa ko eglise katolika igira abantu babizi ifa yuko amashengero agira abantu babizi nta kamaro ko kwama tuja kurondera aba- abamenyeshamakuru kumva nka twebwe kino kinyamakuru j'imbere dutanga mu mashure twebwe turabugwaruka baba abakatolika canke abapoliti canke abandi bantu bose twe turabugwaruka urumva usanga muri nyitoyale abajambo bakorerako kamwe akantu k'inyigisho ka noyerimwo kanshiriramwo
kashobora kuja mu mashuri katajanye n'ukwe oya katajanye n'ukwemera ako ni kutebe ntidukora ku bintu vy'amashengero na politike aho ivyo navyo tuvuga kuko ni ibintu bitera ikibazo twe duvuga ibintu bijanye abantu bose hariho amashure hari umwana yakoze ibitangaza hari umwana yamenye hari ikibazo cingwa ivyo bintu twe tuvuga mugabo rero nibaza yuko ivyo bariko baravuga ni ibintu bihambaye cane birahambaye cane ko ayo mashengero nayo agira abahinga abahinga bajanye no kumenya gukoresha zino mbuga ngurukana bumenyi mm. naryohewe cyane mbonye uh, patiri ko ndazi uko ubundi je tuzinanye patiri kuri zo mbuga nyene ngurukana bumenyi gatwara amaze nk'imyaka ine tuganira gutyo nyene tutigera tubonana tubona ubwa mbere duhuye ubwo namenye yuko yagarutse i Burundi nkamubona karatanga n'inyigisho kandi nkuko bayivuze umuntu agize ukwemera n'ivyo mugabo agira ukwemera kushinze ahantu uwo ukwemera kudashinze ahantu n'ikibazo ku ivyo dukora byose niyo uri kuragira ivyashara vyawe uri kuragira aka business kawe ikintu cyambere akubaza ati mbega wewe siege yawe ni hehe ukorera hehe adresse ni hehe umuntu agukeneye gusanga hehe wumva nushobora kubwira abantu ngo je ngo ndigisha ijambo ry'Imana mugabo ngo muzo kwama musanga agatanga nimero za telefone oya ivyo ntibikwiye kuko nivyo ndakunda ndavuga burya ukwemera kubonana n'umuntu amaso mu yandi bifise icyo kuko na jewe ndavuze ukwemera kwanje mugabo je ndibaza yuko kugira ngo wemere ikintu wemere ikintu si ivyo gusa umuntu akubwira ni ukuvuga si uko we akubwira ijambo ry'imana ni n'imikorere yiwe mbega uwo muneka yikubwira abayeho gute we ubwiwe abayeho gute n'abo bantu yigisha abanye gute abavugisha gute mu buzima bwa misi yose babanye gute mu misi mu buzima bwa misi yose abana abakenyezi abakuze ariko ibyo avuga birashobora kugufasha utarinze kuraba ibyo akora oya oya oya oya oya ivyo nivyo nivyo nyine abantu bagomba kwiyorohereza ari karabivuga kubera azi ko vyanditse mu ijambo ry'Imana mugabo nta umuntu ahagurutse agatangura kwigisha tuba tuzi ko ari umusuma yinyegeje nyuma y'ijambo ry'Imana aho urumva hari ikintu kivuye no mu bijanye n'imvugo isanzwe no mu kumvisha abantu ivyiyumviro ivyiyumviro ntibikwiye bimwe bita logos ariyo nico bita letos uwo muntu avuga ninde yifashe gutabaho gute bya ndamwemere naco nako karaja mbiga mu kurangiza kino kiganiro kugira ngo bigabanuke nga mu Burundi abantu ko batera biyongera hoko neza na neza kugira ngo abo bantu bagabanuke bashobora kwigisha batagira neza aho bahagaze nimba novuga aho bahagaze mu masengero je bico nibaza ni kituguma twatanguye gukora mu congereza vyita media education mm. muri rusangi mm. no kuvuga twigisha abantu tuwe turakina ivyo kwemera twigisha abantu ingene bakoresha ibi vyuma byo bitanga amakuru ni ikintu kinini cyane gose kuko turetse ivyo kwemera amakuru agumaza bavyita ko abantu basigaye bagwaye infobesite mu kirundi singene bivuga baragwaye kunywa amakuru bigatera bikanabatera ingwara no mu vyo kwemera uci usukamwo rero vyose biyerera byose uzuranywa uzuranywa n'ukuri abantu ntituzi ico bazovamwo none abantu nibagume hamwe batekane inkuru baronse bazisome bashizemwe babanze bitonde ntibafate ko ari byo agerageze gufatira ku ishengero ryiwe inyigisho ziwacu zivuga iki izi nyigisho mbe nizo zivuga bimwe nemera zirahuye n'ibyo nemera iwacu naho tubasa tuti raba yuko ari inyigisho ze kereziya kugira ngo ntuhube canke ngo usange usigaye udafise ukwemera gufise intumbero imwe wasanzaye bisaba ko twebwe tubigisha nabo bakemera bagafata mwanya wuko ibi vyuma bitoduca gatete ngo usange umuntu yaramaze kubimenyera ntakimenya n'ingene abaho kubera ivyo vyuma yego reka tubashimire patiri nirizi eh, diodone eh, murongoye ikigo co kumenyesha amakuru muri dioseze nkuru ya bujumbura turabakenguruki murakoze cyane hora rugero murongoye ikinyamakuru jimbere namwebwe turabakenguruki murakoze cyane mwakoze gose kudutumira kuri iyo kiganiro jimmy irambona muvuga butumwa mu isengero oasis christian center turabakenguruki murakoze cyane ko namwe mwadutumiye ego nibutse kandi yuko mutanga ikiganiro mwebwe ku uri ayo marezo sosiyo mm. 7 minutes dans la parole yego cyane namwe bwe mwariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika turabakengurukiye Diane Ndonse na indemekije kino kiganiro tuzosubira Eka natwebwe Diane Ndonse tugushimire cyane kuri ico kiganiro waruremeshereje i Bujumbura mwakoze inshuti bakunzi namwe bwe kutwumviriza mu Kenya turava duhana agahindukira ariko imbere ko tugahana ngene ndabibukije ko ku munsi wa kane no kuwa gatanu w'ino ndwi sentare y'ipari mu bufaransa izokumviriza urubanza ruregwamwo umushingamanza wo mu bibirigi maître bernard manga hamwe n'umwanditsi w'umurundi david gakunzi bitwariwe n'umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza bagirizwa ubeshi no gushikuza mu makuru avuga ubwicanyi bwaba bwabereye mu ntara ya karusi mu burundi yace kuri televiziyo y'abafaransa france 3 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umwe mu bunganira abagabo babiri yabwije ijwi amerika i kigali mu rwanda ko leta y'uburundi ashaka gutesha agaciro Maître Bernard aburanira abagiriza bamwe mu nzego z'Uburundi ubwicanyi bw'agahomerabunwa mwakoze kutwumviriza rero yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Engineer Rodius yamufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe nabategura inongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi tuzongere ejo nkaho twahereye mubandanye kururanirwa n'intonde z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri zo harimwo ikiganiro muri sanga muzakurikira igihe cy'isaha cumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda